mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni edirwe mbasuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu rwanda abashinjacyaha barasabwa kubungabunga ibimenyetso by'abafashwe ku ngufu
abantu benshi bazi ko muri aya madosiye ya viyore y'abana cyangwa abantu bakuru ikiba kiri bufatwe n'iza vagino swabu ibimenyetso biri siyantifike ariko buriya ku myenda y'uwahohotewe no ku myenda y'uwahohoteye haba hariho ibimenyetso uwo ni anyensi muhongerwa ni umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu iyo nkuru n'izindi zirimo ikibazo cy'indwara ya ebola muri congo ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari umunyamabanga mpuzabisata ushinzwe imihari n'imirwi mu ishyaka cndfdd ku rwego rw'igihugu mu burundi ariyamiriza abanyamugambwe b'iryo shyaka babuza bo mu yindi migambwe gukora politike kuko asanga ntacyo byungura uwo mugambwe uri ku butegetsi umushingamateka sylvestre ndayizeye yabivugize kuri uyu wa gatandatu mu myiyerekano yateguwe n'itsinda ry'abagore bo mu ishyaka riri ku butegetsi cndfdd mu gisagara cya bujumbura iyo nkuru turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha naho mu rwanda urwego rw'ubushinjacyaha bukuru burasaba abashinjacyaha bakurikirana ibyaha byo gusambanya abana ku gahato ndetse n'abantu bakuru kutagendera gusa ku bimenyetso bitangwa muri laboratwari ahubwo bakajya bareba n'ibindi bimenyetso bishobora kuboneka ahabereye icyaha ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboye mu nama yahuje urwego rw'ubushinjacyaha bukuru urwego rw'ubugenzacyaha rib ndetse n'abahagarariye abaganga bita cyane ku kibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuri wa gatanu uru rwego rw'ubushinjacyaha bwagaragaje impungenge z'abantu benshi batabasha kuryozwa ibyaha byo gusambanya abana ku gahato bitewe n'uko ibimenyetso biba byabuze cyangwa se bidahagije madamu anyesi muhongerwa umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu ushinzwe ibyaha birebana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yasabye abashinjacyaha ndetse n'abagenzacyaha kwita ku bindi bimenyetso byagaragara ku wahohotewe batagendeye gusa ku bitangwa no kwa muganga abantu benshi bazi ko muri aya madosiye ya viyore y'abana cyangwa abantu bakuru ikiba kiri bufatwe n'iza vagino swabu ibimenyetso biri siyantifike ariko buriya ku myenda y'uwahohotewe no ku myenda y'uwahohoteye haba hariho ibimenyetso byanze bikunze ariko iyo usabye muganga ngo fata vagino swabu ukirengagiza ya myenda y'amakariso cyangwa se indi myenda yari yambaye menya ko hari ibimenyetso utazabona pureve siyantifike ni nziza ariko ntabwo arizo kamara mu kugira ngo aya madosiye tubashe kuyatsinda ahubwo dukwiye kugera kure kugera kure dushaka ibimenyetso umushinjacyaha mukuru w'u rwanda mutangana jean bosco yasabye abakora muri iyi gahunda yo kugenza iki cyaha ko bajya no mu bindi bimenyetso cyane cyane ibishingiye ku ikoranabuhanga hari kenshi dukurikirana ukavana ibimenyetso muri facebook ibingibi abantu birirwa bataginga bagira bati birabafungisha buriya kenshi utangiye gutaginga facebook post z'umwana wa cumi n'itanu n'itandatu ufite mirongo itatu cyangwa hafi mirongo itanu ukazitaginga ejo ugasohokana nawe haba harimo ikibazo umunsi ribu yakugezeho bazajya kureba ibyo byose babizane sakamusanshare babyubake bavuga bati umwana aravuga ati yaransambanyije natwe tuvuge tutari ko ibi wari urimo ni ibiki kariya kantu rero ni akantu kari very important mujye mukibuka arimo muri mu iperereza urwego rw'ubushinjacyaha bw'igihugu bugaragaza ko kugeza ubu buhangayikishijwe n'uko bamwe mu bakekwaho iki cyaha cyo gusambanya abana ibimenyetso bibura bigatuma za dosiye zishyingurwa ubushinjacyaha bw'igihugu buvuga ko mu mezi icyenda ashize akarere ka ngoma ariko kaje ku isonga mu bikorwa byo gusambanya abana umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu nyesi muhongerwa yasobanuye ko mu mezi icyenda ashize ako karere konyine kabonetsemo dosiye magana ane makumyabiri zo gusambanya abana magana abiri mirongo irindwi n'imwe ziregerwa mu nkiko naho ijana na makumyabiri n'imwe zishyingurwa ku mpamvu zo kubura ibimenyetso madamu muhongerwa nyesi akavuga ko hari ibigomba gukorwa kugira ngo ayo madosiye abonerwe ibimenyetso twibaje ngo ni iki twashyira muri ino dosiye byibura kugira ngo n'umucamanza n'uyijyanye abe avuga ati hari ibintu by'ingenzi mfite biri bumfashe gutsinda ino dosiye raporo ya muganga kuri victime no kuri suspect kubera ko hari ikibazo cy'aho abagenzacyaha cyangwa abashinjacyaha bohereza victime gusa ariko suspect ntajyanwe kwa muganga kandi nawe aba ariho ibimenyetso raporo psychologique twari twayivuzeho ni ngombwa peve do constat aho icyaha cyabereye peve do sezi niba hari ibyafatiriwe n'abatangabuhamya hari dosiye usoma ugasanga umuntu yavuze ko hari abantu yabibwiye cyangwa se baba baramubonye ariko ugasanga batarigeze babazwa nagira ngo rero mbone kubabwira ko kuvuguruzanya hagati ya victime mineri na suspect ntabwo byemewe abakora iperereza kuri ibyaha rero bakwiye kubihugurirwa imibare itangazwa n'urwego rw'ubushinjacyaha mu rwanda igaragaza ko mu mwaka ushize urwego rwakiriye dosiye ibihumbi bibiri magana cyenda mirongo cyenda n'esheshatu zo gusambanya abana ku gahato dosiye zisaga igihumbi zirashyingurwa kuko zaburiwe ibimenyetso urwego rusanga rukwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mubare w'abakomeje kwidegembya kandi bakekwaho gusambanya abana babashe guhanwa ikibazo cyo kutabona ibimenyetso bihagije ngo abasambanije abana babiryozwe biriho mu gihe ikibazo cyo gusambanya abana gikomeje kwiyongera mu gihugu minisiteri y'umuryango ivuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi abana basaga ibihumbi cumi na birindwi basambanyijwe bagaterwa inda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali abarimu muri kaminuza y'uburundi barasaba leta kubahiriza amategeko yubahiriza ibidukikije mu guhangana n'ingaruka z'ibiza bibangamiye umurwa mukuru wa bujumbura umurwa w'ubucuruzi ni inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ryifashishije abanywanyi bayo tugezwaho na mugenzi wacu diane nintazwe uri hano i washington muri ico kiganiro abo bigisha ba kaminuza y'uburundi bashikirije ko ibintu biriko birayangara mu bice bitandukanye vy'igisagara ca bujumbura mu vyigwa bamwe muri abo bigisha bakoze bemeje ko basanze ahanini ibimanga biriko biribonekeza i bujumbura bituruka ku mazi y'imvura yisesa avuye mu mitumba ihananiye ico gisagara ayo mazi nk'uko abo bigisha babivuze nayo agategwa n'ibiti vyagabanutse muri iyo mitumba itagira imikobeko jean marie sabushimike ni umwe muri abo bigisha rero ntitwoca ngaha ngo tuvuge ko cyane cyane ibintu bibangamiye igisagara cya bujumbura yoba ari iryo hindagurika ry'ibihe byonyine cyangwa kubwe n'isi iremwe twabivuze yuko hariho n'ibituma bindi kubwe n'isi yacu imeze isi y'imburuka n'ingoga na n'ingoga hanyuma ugaca ubona ko mu byo dukora byose turakwiye rero naho nyine kwisunga amategeko ayo mategeko rero hari hayabuze twabivuze cyane cyane bijya bita shema d'amenagement shema directeur d'amenagement et d'urbanisme y'igisagara cya bujumbura n'ibindi byandiko bibiherekeza nk'ijya plan local d'urbanisme hanyuma n'amategeko ahanitse yo kurwanya ibyo biza na politike nyene yabyo kuko mu rwego ndimwo rw'igihugu ibyo byose nta na kimwe twasigaje inyuma turiko turabisaba nibaza ko biriko birakorwa abitabye ico kiganiro ku ruhande rwabo basanga umwe wese abwirizwa kugira uruhara mu gutorera umuti ico kibazo patiri adrien ntabona ari mu bakurikiranye izo nyigisho inkuru ntahanye ni uko bakoze rwose batubwiye mu buryo bw'ubuhinga buhanitse ibyo twama tubona natwe nicyo gituma rero reba icyo ntahanye ni uko dukeneye kugira ikintu kugira ngo ibidukikije aho bujumbura tubisonere ahandi yuko igisagara cyacu kizoteba gihenuke henshi kubera ko tutasoneye iyi mitumba itwegereye izi nzuzi zitwegereye ugupfa kuba ahantu ukubaka utiyumvira ibikurikira ni ukuri ni ukwiyahura nicyo gituma rero jya icyo ntahanye ni uko dukeneye kumva ko dushinzwe ingurikizi y'ibyo dukora muri iki gisagara cyacu ahandi ho kiduhamba kidusambukana umwe wese agira ngo ntaco ntaco ntaco nuko jewe nobivuga icyo ntahanye nico abateguye ico kiganiro cari cugururiwe bose basaba leta kugira ico ikoze mu kurindira ko amwe mu mategeko mashasha yo gukingira ibidukikije ategurwa umwigisha jean marie sabushimike aragaruka ku mategeko akenewe ubwa mbere hoho nogaruka ko amategeko amwe amwe yo yariho nuko adakurikizwa mugabo hariho amategeko akibuze nk'ayo gukinga impanuka n'ibiza ayo mategeko arakenewe cyane niko tubyibaza kandi si jewe jenyine ndabivuze twararonse akanya ko kubiyaga n'abashinga amateka n'abakenguza amateka twarakivuze kandi nabo nyine barabonye ko gikenewe cyane cyane nibaza ko icyo kirakogwa nicyo nariko ndavuga ingene bamwe n'abandi boshira ingufu hamwe kugira bagwanye ibyo bizi nabivuze cyane abanyagihugu nibo ba mbere ahubwo kuko ibintu biyangara babibona ni nacyo gituma turi ko turaporopoza hajya ko hoba icyo bita le comite riverin de riviere bo kwicunga bonyine abo bigisha bahurikiye mu ishyirahamwe ry'abigisha ba kaminuza y'u Burundi basanga n'igurana ry'abantu mu gisagara ca bujumbura biri mu bituma ico kibazo gifata umurindi munini kuko ngo iryo gurirana ry'abantu rifitanye isano n'isidagurika ry'isi
arakoze diane ninintazwe muri iyo nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika mu rwego rwo guha ijambo abakunzi b'ijwi ry'amerika uyu munsi twabatumiriye umwe muri ba rwiyemezamirimo b'abanyarwanda ubarirwa mu rubyiruko mu byo akora harimo kwamamaza gufasha abanyeshuri b'abanyarwanda bakeneye kwiga amahanga kandi babishoboye ni rukundo charles genani ahagarariye ikigo best world link group bahuza bate rero abanyeshuri na za kaminuza n'ibyo atangira asobanura icya mbere tubanza kugira ubufatanye burambye n'ikigo icya kabiri tukaba dushishikariza abanyarwanda cyangwa abandi baturanyi kuba twabafasha icya mbere twebwe duhura n'umuntu amaso ku maso tukabanza kumugira inama we akatubwira ubushobozi bwe ndetse tukanamufasha kuba yabona ibyo yifuza kwiga mu buryo bumworoheye biciye muri ofisi yacu yego ni muntu ki mufasha umuntu yamenya ate ko mushobora kumufasha ngo abagane dufasha umuntu wese ushobora kuba yize amashuri yisumbuye cyangwa ya kaminuza icyiciro cya mbere cyangwa icyiciro cya gatatu ashaka gukomeza ibyo muvuga mushingiraho agomba kuba yujuje ni nk'ibiki ku munyeshuri wifuza kujya kwiga hanze icya mbere umunyeshuri ushaka kujya kwiga icyiciro cya mbere cya kaminuza iriya myaka ine cyangwa itandatu ibanza kuri kaminuza agomba kuba afite nibura nyemeza manota eshatu cyangwa uko ari esheshatu kugera mu wa mbere kugera mu wa gatandatu kandi agomba kuba afite amanota y'icya leta ikizamini cya leta gikorwa mu rwanda cyangwa mu bihugu duturanye n'amategeko ugiye kwiga icyiciro cya gatatu cya kaminuza agomba kuba afite inyemezamanota y'ishuri yizeho ikigo icyo ari cyo cyose cyangwa urwego umuntu uwo ari we wose ariho agomba kuzana ibyo yize ubushize hari ibyo bita gutsinda amasomo abiri y'ibanze agenderwaho muri iniverisite zose noneho kuri lisansi akaba nibura yarabonye amanota mirongo itandatu kuzamura ku ijana ye none umunyeshuri watoranyijwe abona inkunga gute inkunga mu muhani yihe kugira ngo abashe kujya kwiga hanze icya mbere twebwe tugira ibyiciro bibiri bikurikira bya serivisi ku bijyanye n'amafaranga y'umunyeshuri cyangwa mivare hari icyiciro cya mbere cyo kwishyurira ku giti cye hakaba n'icyiciro cya kabiri kijyanye n'uko umunyeshuri dushobora kumushakira iya nkunga itangwa n'ikigo akaba yakishyurirwa igice runaka nawe akishyurira andi runaka ku kigereranyo runaka hari nk'ishuri rishobora kuvuga ati dushobora kukwishyurira kuri iki gice ikindi nawe ukacyishyurira ariko ibyo ngibyo ntabwo amakaminuza yose abikora ahubwo ayo makaminuza abikora twebwe niyo tugerageza kubyiyegereza tukaba dufite abantu babidukorera bari muri icyo gihugu dushaka gukorana na iyo kaminuza dushaka gukorana nabo noneho ibyo bigo tukabimenya kugira ngo abanyarwanda bose kuba babona ubushobozi bwo kuba bakiga muri izo kaminuza uravuga uti hari umunyeshuri ushobora kwishyurira ariko kandi hashobora no kuba hari umunyeshuri ufite bya bindi musaba cyangwa se bisabwa kugira ngo abe yajya kwiga muri kaminuza igihe mwasanga nk'umunyeshuri yujuje ibyo bisabwa ariko akabura ubushobozi tuvuge mu bijyanye n'amafaranga hari uburyo mwebwe mushobora kumufasha kubona inkunga cyangwa se inguzanyo yamufasha kugera ku nzozi ze twebwe nk'ikigo cya pirive cyangwa ikigo cyigenga ntabwo tugira inguzanyo kuko iyo tuvuze inguzanyo biba burya biba bitandukanye na kwa kwishyurira igice n'ikindi gice kigatangwa n'ikigo hari imirongo tugenderaho ikigo kiba cyaduhaye cyane cyane yuko iyo biriya bigo bikoze kuri yaba ari uburyo bwo kwamamaza cyangwa kumenyekanisha ibikorwa byabo cyangwa mariketingi niko njye nabyita usanga rero hari aho ikigo cyavuze yuko umwana yishyura nk'icumi ku ijana cyangwa gatanu ku ijana bijya bibaho ariko nabwo si buri gihe usanga abenshi mu bonzi bagiye babishobora umubyeyi akiharahara akayabona ariko we bwa bushobozi buhari nakubeshye rwose sinshobora kukubwira yuko twebwe dushaka inguzanyo ngo umwana ajye kwiga kandi twe turi ikigo cya firisi
nabikubazaga kubera ko ari ikibazo gishobora kuvuka cyane cyane ko nk'umuntu iyo agiye kwiga hanze haba hari n'andi mafaranga yiyongeraho mu bijyanye n'urugendo mu bijyanye n'amafaranga yo kurya cyangwa se ay'icumbi ntabwo aba ataha mu rugo urumva biba bisaba ubushobozi buhagije iyo umunyeshuri agiye guhaguruka mu rwanda tugomba kumusobanurira neza bwa mbere hari inama kugira abanyeshuri y'uko umuntu ugiye kwibana kuri buriya buzima bwa buri munsi bimuhesha kuruta uko yabana n'abandi urugero hari igihe umunyeshuri ashobora kuba wenyine akishyura ibihumbi bibiri ku mwaka by'amadolari ariko iyo abanyeshuri babanye ari bane cyangwa batanu umwe ashobora kwishyura amadolari magana atanu ku mwaka bakabana bagafatanya mu buzima noneho bakagabana n'ayo mafaranga bagomba gutanga ku bintu bitandukanye niko bigenda iyo abasore bifatanyije abantu bakiri abaseribateri cyangwa abagaragu ushobora kuvuga ati reka tubane muri ubu buzima mwishyure ibihumbi makumyabiri mwishyure mirongo itatu bagakomeza kubaho mu buzima bwa buri munsi uravuze ngo abasore kandi hari n'inkumi ibyo ari byo byose yego cyane rwose abasore ubu nabivuze muri rusange nagira ngo tutabaheza cyangwa se batumva ko bo badabifitemo umwanya kandi bose barashoboye bose barashoboye
hanyuma best world link group nk'uko wari wabivuze tuvuge nko ku byo ukora wowe imbogamizi uhura nazo ni nk'izihe imbogamizi za mbere ni uko abantu badafite n'ubwo bushobozi bukeya tuba twabashakiye nicyo cya mbere kitugora ikindi kandi imbogamizi twe dukunze guhura nabo nk'abajene batangiye umurimo dukunze kugira imbogamizi z'igishoro gitoya ubushobozi bukeya kuba wavuga ibintu byawe bizamure byagure bigere no hirya y'u rwanda ndetse bifashe abantu bose tugire ishema y'uko link iri muri iri muri tanzania nk'uko ujya ubona kampani nari buvuge mu mazina zikomeye cyane kandi zateye imbere nkawe bigusaba gukoresha iki kugira ngo ubashe kugera ku byo wifuza icya mbere ngewe imyenda muri kampani yanjye cyangwa muri bizinesi yanjye ya buri munsi nabo nkoresha ni ubukode ni kwamamaza kuko iyo tutamamaje twebwe ntabwo tubona umusaruro uwo ari wo wose kuko aba baduhaye amasoko yo itabamamaje ntibabone umusaruro nawe ntabwo ubona none ubwo ukoresha nk'abakozi bangana iki yewe mfite ubu ngubu mfite abakozi bahoraho bane nkagira n'abakozi badahoraho batatu ariko nkajya ngira n'abandi bandi bashobora kuza rimwe na rimwe twumvikanye abatekinisiye barenga bane muri uko kwamamaza inzozi wumva ufite ku giti cyawe cyangwa se imigambi yo mu bihe biri imbere watubwiramo mikeya iyo wabona rwose wumva ko ikuri hafi ku mutima ni nk'iyi ngewe ingamba cyangwa ibintu bindi ku mutima ndashaka gufasha abana b'abanyarwanda burya bujya gutera uburezi arabwibanza ndashaka guhera mu gihugu cyanjye cy'u rwanda ngerageza gushaka ibyo nakwita amaburuse cyangwa kwishyurirwa ku mafaranga make cyane kandi amasiyansi ibyo rero simbikora njyenyine mfite ekipe nazo ziri mu bihugu bitandukanye ndumva umusaruro nako umusada wanjye cyangwa agace natangaho umusanzu ku bana b'abanyarwanda no kubanza kubashakira uburezi bumeze neza cyangwa amafaranga ameze neza kandi yishyuza amafaranga make cyane ishobora kuba wa wundi washobora kuba yakiga medisine n'ubuganga cyangwa yaritekereje kwiga sayansi nk'ubwubatsi ugasanga ashobora kwishyura amafaranga make umubyeyi buri wese yabona yize mu buraya n'ibindi bihugu ku bwanjye njye numva ariyo ntego yanjye bwa mbere ikindi kandi ni ukwagura ibikorwa byanjye bikagera muri afurika hose izo ni zo nzozi zanjye aho mubafasha kujya kwiga ni mu bihe bihugu ibihugu byo muri aziya nibyo nahereyeho bwa mbere nza kugenda nagura mu burayi ubu ngubu maze kugera ibihugu bine no muri aziya mfite ibihugu bine muri amerika ni ibihugu bitatu harimo canada leta zunze ubumwe za amerika no mu majyepfo hari igihugu twaga guyana ishuri ry'ubuganga mu burayi harimo igihugu cya polonye turukiya esipanye hakaza ubudage na ceki repubulika n'ibindi muri aziya mu bushinwa mu buhinde hakaza na malaysia hakaza na za koreya ubwo se hari abari barangiza mu bo mwafashije kujya kwiga abo nafashije barahari barangije ariko mfite n'abakiga abakiga nibo benshi kuruta abarangije hari abo mnaherutse kubona mwashakaga abo kujya kwiga muri turukiya nk'uko ari kimwe mu bihugu mwatubwiraga cyane cyane abagomba mu kanya mwari mutubwiye abagomba kwiga siyanse hari iby'ubuvuzi bashoboraga kurihirwa bigera muri mirongo cyenda ku ijana by'amafaranga y'ishuri uko niko bimeze cya mbere twagizemo imbogamizi z'uko usanga nk'umuntu ufite amanota asabwa adafite bwa bushobozi na bwa bundi bujya gusabwa noneho ufite ubushobozi nta manota afite cyangwa umwajenti wacu yaba yaraduhaye amakuru atinzeho noneho bigatuma n'umubare utaba munini nk'uko twabyifuzaga
nk'ubu inama mwaha umunyeshuri wifuza kuba yajya gukarishya ubwenge se cyangwa yajya guhaha ubwenge hanze y'u rwanda mukaba mwabimufashamo nko muri abo bose uko mwabitangiye mwamuha ni amake inama ni ugushaka amanota amanota niyo ya mbere twe tureberaho ikindi cya kabiri agomba gukarishya ururimi rwe rw'icyongereza kubera ko ari rwo rukoreshwa mu bihugu byinshi
ibihugu byinshi hari ibigira ikizamini cy'icyongereza hari n'ibagira amatesite cyangwa ibizamini babidashyira ku murongo mugari bakababaza ibibazo ariko si n'ibyo gusa kubera ko ururimi rutakarishijwe rw'icyongereza nizere ko byamworohera kuba mu gihugu agiye icyo ari cyo cyose kubamo gikoresha icyongereza no mu zindi ndimi rero njye navuga yuko umunyeshuri wese wifuza kwiga hanze agomba kubishyira mu mutwe yuko ashaka kujya kwiga hanze ari ibintu agomba kuzirikana kandi akabikora kugira ngo bizamufashe kujya kwiga hanze ikindi mwaba mwifuza kubwira abadukurikiye muri uyu mwanya gishobora kuba cyabafasha muri iyi gahunda mufite yo gufasha urubyiruko rw'u rwanda kuba rwakarishya ubwenge uko bishobotse mu masegonda make yadusigaranye ikintu njye nabwira urubyiruko mpereye ku rw'iwacu mu rwanda nkabwira n'abandi bose ku isi cyangwa abandi batwumva cyangwa bakurikiye umurongo wa viyowe nababwira yuko dushaka yuko urubyiruko rwiga rutari ubwenge cyangwa rugiye kurahura ubwenge bakabugaruka mu gihugu cyacu cyane cyane bakaduhereza umusaruro ngewe nicyo numva nabwira urubyiruko ikindi kandi abajene cyangwa urubyiruko rugatinyuka rukiga kwihangira imirimo kuruta gutega amaboko yo kujya gushaka cyangwa kureba bakora imirimo ku bwanjye nk'umugore mugenzi wabo cyangwa mu rubyiruko nababwira yuko byose bishoboka kandi turi tayari cyangwa turi
muriteguye kubafasha turiteguye kubafasha muri serivisi zijyanye n'inama cya mbere twe dutanga inama hari nk'umuntu uza yarize urugero yongeye kuguha yarize nk'imibare ariko akaba arimo arashaka kujya kwiga ati cyangwa ashaka kujya kwiga ibintu bihuye n'ibyo yari yarize muri segonderi bagomba kubimenya yuko mu mahanga cyangwa no mu buzima busanzwe bize muri segonderi ukakiga muri kaminuza kandi yuko cyaguka kikamugira akamaro nta kintu na kimwe umuntu ashobora kwiga ku isi kitashobora kugira akamaro kuko urabona yuko muri sosiyete iyo ari yo yose habamo abantu bafite ubumenyi butandukanye gusa nagira inama urubyiruko yuko bajya batekereza ku bintu byabafasha kwihangira imirimo kuruta kwiga ukazaza kujya gutega amaboko cyangwa gusaba akazi mu gusoza rero uwabakenera noneho yabasanga he nka bose muhaye inama uwadukenera dukorera mu gorofa iherereye muri gare yo mu mujyi wa kigali ahantu hari gare ihuriramo imodoka zose zo muri kigali kuri rinye neza cyangwa umurongo w'imodoka za nyamirambo dukorera muri ofisi yanditseho efu gatatu zeru rimwe gusa udashoboye kuhamenya wazahamenyeshwa n'icyapa kinini gihari cyanditseho yanditseho izina rya kampani yitwa besiti wadi linki gurupe mu nyuguti zitukura ndagushimiye rwose rukundo Charles genani kuri iki kiganiro muhaye radiyo ijwi rya amerika urakoze cyane murakoze cyane mukankusi eugeni ku mwanya n'igihe mwamaye kugira ngo nganirize abantu bakurikirana viyowe utaha tuzaganira n'abo mwafashije twumve nabo ibyo bagezeho arakoze eugenia mukankusi aranabararitse ejo muzakurikire icyo kiganiro
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms riravuga ko ibitero by'imitwe yitwaje imbunda gutanga nabi amakuru kimwe no kubura ingengo y'imari biza ku isonga mu gukoma mu nkokora ibikorwa byo kurwanya icyorezo cya ebola muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo oms iranatanga impuruza ko iki cyorezo gishobora kuganza imbaraga zo kukirwanya ni inkuru y'ijwi ry'amerika yahinduwe mu kinyarwanda na mugenzi wacu claude ganza munyamagana uri mu rwanda
umutekano muke mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu urabuza mu kurwanya iki cyorezo gukurikirana abarwayi no gukingira abataracyandura ibi ni ibikubiye mu cyegeranyo giherutse cya oms cyashyizwe ahagaragara kuri uwa gatanu w'iki cyumweru turimo dusoza oms iravuga ko iki cyorezo kitazabasha kugenzurwa neza mu gihe imitwe yose yitwaje imbunda mu ntara y'ikivu y'amajyaruguru n'iya ituri idatanze agahenge mu gihe umutekano utaboneka ngo byakongera ibyago by'uko ebola yakwirakwira no mu bindi bice by'igihugu ikaba yagera no mu bihugu by'u rwanda uganda na sudani y'epfo bihana imbibi na repubulika demokarasi ya kongo imirwano hagati y'ingabo za leta n'imitwe igera kuri mirongo itanu y'inyeshyamba kwibasira abakozi bajya gushyingura abo ebola yahitanye mu mujyi wa butembo byasubije ibintu rudubi mu kwezi gushize nk'uko oms bivuga ni naho hapfuye umuganga w'umunyakameruni w'imyaka mirongo ine n'umwe y'amavuko wakoreraga oms ku wa kane w'icyumweru dusoza umunyamakuru w'ijwi rya amerika mu mujyi wa butembo yabonye impapuro zakwirakwijwe mu mihanda izindi zimanikwa ku mazu zihaniza uwo ari we wese wafasha abashinzwe kurwanya ebola izi nyandiko zivuga ko zitiriwe inyeshyamba za mayimayi zari zanditswe mu rurimi rw'igiswahili kandi zivuga ko abapolisi abasirikare n'abandi bose bazafasha abarwanya ebola bazabiryozwa mu buryo bukomeye anderson juma ni umubyeyi ufite umwana w'imyaka icumi urimo kuvurirwa ku bitaro bikuru bya butembo yinubira kuba umutekano muke ukomeje gutuma abantu barushaho guteseka aravuga ko abagizi ba nabi badatinya no kwibasira ibitaro avuga ko bafite ubwoba ndetse yuko abantu uko bagenda bahunga ariko bakomeza gukwirakwiza iki cyorezo cya ebola jessica ilunga uvugira minisiteri y'ubuzima muri congo yabwiye ijwi rya amerika ko imirwano ituma abantu bahunga bigatuma bigorana kumenya aho abarwayi baherereye abashobora gukingirwa ntibakingirwe gushyingura mu buryo bwizewe abo ebola yahitanye nabyo ntibikorwe neza bigatuma ikwirakwira mu bantu mu buryo bworoshye ari nako ihitana abandi batari bake irunga avuga ko igihe cyose havutse imvururu nta kabuza abandura ebola n'abihitana bazakomeza kwiyongera minisiteri y'ubuzima iravuga ko abantu igihumbi magana atandatu aribo basuzumwe ebola igihumbi magana atanu na mirongo ine na mirongo itatu na bane nibo bayanduye bidashidikanywaho mu gihe mirongo itandatu na batandatu bo bayikekwaho iyi mibare yagiye ahagaragara ku wa gatatu w'iki cyumweru gisatira umusozo iki cyorezo kimaze guhitana abantu igihumbi na mirongo itandatu n'icyenda kandi nicyo cya kabiri kibaye kibi nyuma y'icyayogoje uburengerazuba bwa afurika mu bihumbi bibiri na cumi na kane na bibiri na cumi na gatanu cyahitanye abantu basaga ibihumbi cumi na kimwe
claude ganza munyamagana uri mu rwanda arakoze cyane kuri iyo nkuru ku kibazo cya ebola muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni n'aha dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire mwese kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alimasi karara wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika